murumva ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze mu biganiro byacu uyu munsi u rwanda rwizihije umunsi wo kwibohoza ku nshuro ya makumyabiri na gatanu
ntituzongere kuyoba haba na rimwe
uwo ni perezida w'u rwanda paul kagame ku munsi wo kwibohoza ku nshuro ya makumyabiri na gatanu ni inkuru rero tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu mwanya mugume hafi ya radiyo yanyu mu kanya turahera ku makuru reka rero duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye aroyizi bigirimana tuyahere mu yavugwa muri afurika bombe zatewe mu ikambi yari ifungiwemwo abimukira ku murwa mukuru wa libiya zikica abashika mirongo ine na bane aho abandi bavuga ko ari mirongo itanu na batanu hamwe n'abarenga ijana na mirongo itatu bakomeretse hari ku munsi wa kabiri mu ijoro bishobora kuba ari ibyaha byo mu ntambara nk'uko bishyikirizwa n'intumwa ya onu itiripoli abarokotse bavuga ko icyo gitero cyabaye hafi y'isaha zitanu n'igice z'ijoro ku munsi wa kabiri kandi ko mu ndwi ziheze baguma bumva indege za drone zisuma hejuru mu kirere cy'icyo kigo bari bafungiwemo abategetsi ba leta ya tripoli begeka icyo gitero ku nteko zishigikiye kalifa haftare arongoye igisirikare kirwanira mu buseruko bwa libiya ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu amnesty international ryashyikirije ko icyo kigo cyari gifungiwemo impunzi n'abimukira bashika ku majana atandatu kandi ko impande zibiri zirwana muri icyo gihugu cya libiya zari zizi by'ukuri icyo kibanza basaba ko hatanguzwa amatohoza atawuyegamiye kugira barabe yuko byitwa ibyaha byo mu ntambara inama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano kuri ayo makuru nyene ejo kuwa gatatu yarananiwe kwiyamiriza igitero kuri ico kigo gifungiwemwo abimukira muri libiya inyuma yaho leta z'ubumwe za amerika zanse gushigikira urwandiko rwateguwe n'ubwongereza nk'uko abadiplomate uh, babishikiriza mu mwiherero wamaze amasaha abiri urwandiko rwateguwe n'ubwongereza rutera ivyatsi ico gitero begeka ku basirikare ba kalifa hafutare rusaba guhagarika no kugaruka ku biganiro bya politike muri ico gihugu ariko intumwa za amerika zarabangiye kugwemeza zivuga ko zirindiriye uburenganzira buva i washington inama rero irindi irangira rutemejwe nk'uko amakuru itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp rivuga ko ryaronse umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres yavuze ko ababajwe n'ubwo bwicanyi yongera asaba amatohoza atawuyegamiye kugira bamenye neza ababikoze muri afurika kandi urunani rw'abakora imyiyerekano muri sudani baremeye kuganira amaso mu yandi n'abajenerale barongoye igihugu ibiganiro bigamije kwemeza ushobora kurongora leta nshasha izoshikana ico gihugu ku matora mashasha urunani the alliance for freedom and change rwaremeye ejo kuwa gatatu kuganira bahanuwe n'umuhuza w'umunyetiyopiya nk'uko byashyikirijwe n'umuvugizi warwo madani abbas madani mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru khartoum madani yavuze ko bemeranije ko ivyo biganiro bizotegerezwa kumara amasaha mirongo irindwi n'abiri ni ukuvuga iminsi itatu ibiganiro hagati y'izo mpande byari byahagaze rero mu kwezi kwa gatanu bananiwe kumvikana ku bazorongora iyo leta mfata kibanza leta z'ubumwe za amerika zarafatiye ibihano ishyirahamwe ryo muri kiba ku kuba ryaraguze peteroli ya venezuela rirenga ku twigoro two kuremera perezida w'icyo gihugu cyo muri amerika yo mu mpanuko nicolas maduro asabwa kuva ku butegetsi kompanyi ya Cuba Cuba Metales ibandanya ifasha leta ya Venezuela nk'uko byashyikirijwe ejo kuwa gatatu n'ubushikiranganje bw'ikigega muri leta z'umwe za Amerika bubicishije ku gisata kigenzura amatungo yo mu mahanga gufatira ibihano kompanyi ku Cuba Metalis bizohungabanya utwigoro twa Maduro kuko yarazeye ubure- uburaro n'uburamuko kuri Cuba kugira gume ku butegetsi mu kuronka imfashanyo za gisirikare ku kiguzi c'ibitoro nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega muri leta z'ubumwe za Amerika Steven Mnuchin mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru
aroyizi urakoze kuri aya makuru nshuti murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda metero makumyabiri na kabiri ku mugoroba na metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu gitondo mushobora kandi no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu ikiganiro iwanyu mu ntara tugihere mu rwanda kuri uyu wa kane u rwanda rwaramukiye mu muhango wo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri na gatanu umukuru w'u rwanda paul kagame yavuze ko u rwanda rudateze gusubira inyuma muri- mu byo rumaze kugeraho ni inkuru tubaza mugenzi wacu eric bagira ubusa
ako ni akarasisi k'abasirikare n'abapolisi kuri stade amahoro mu mujyi wa kigali ahaberaga umuhango wo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri na gatanu ni umuhango waranzwe cyane n'aka karasisi k'abasirikare n'abapolisi bamwe muri bo bari mu rugamba rwo kubohora u rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane umukuru w'u rwanda paul kagame mu ijambo rye yifurije abanyarwanda muri rusange umunsi wo kwibohora abibutsa igisobanuro cyo kwibohora kwibohora ni uburenganzira ni ubumwe ni amajyambere ni umutekano abantu bakagira gutera imbere mu byo bifuza ibyo ari byo byose
mu ijambo rye kandi perezida w'u rwanda paul kagame yashimye abagize uruhare mu kubohora igihugu cy'u rwanda baba bariho n'abatariho abanyarwanda n'abanyamahanga umukuru w'u rwanda yavuze ko urugamba rwo kwibohora rwari ngombwa This fight was necessary and indeed unavoidable. If there will ever be uru rugamba rwari ngombwa kandi rudashobora kwirindwa nibiba ngombwa ko twongera kurwana tuzabikora icyerekezo cy'ubumwe n'ubutabera byatumye habaho inkunga ikomeye kubera ko babonaga ko ari ngombwa bijyanye n'umutima wa kimuntu ariko ikimenyetso cyashyizwe mu bikorwa bitari mu magambo mu myaka makumyabiri n'itanu ishize twakoze uko dushoboye mu gutegeka tugendeye ku mitekerereze y'icyo twarwaniraga we have done our best to govern according to the liberation ideals that we fought for.
perezida paul kagame wari uyoboye urugamba rwo kubohora u rwanda avuga ko kimwe mu byateye ingabo yari ayoboye kwegura intwaro ari uko hari igice cy'abanyarwanda cyari cyarabujijwe uburenganzira bwabo Where did humanity, the humanity and heroism come from? The answer is simple. We believed in our right to dignity as oneness.
ni he ubumuntu n'ubutwari byaturutse igisubizo kiroroshye twemeraga uburenganzira bwacu ku gaciro nk'abanyarwanda iyo myumvire niyo yabaye intandaro yo gutangiza urugamba rwo kwibohora byari ukubaka u rwanda n'uburenganzira bungana kuri bose mu yandi magambo repubulika mu gisobanuro cya nyacyo imyaka n'imyaka abanyarwanda bafatwaga nk'ibikoresho bagakoreshwa bagacibwamo ibice n'uwo ari we wese cyane abanyabubasha
and discarded by anyone, especially the powerful.
kuri uyu munsi kandi perezida paul kagame yibukije abanyarwanda n'amahanga ko abanyarwanda badateze gusubira inyuma kandi ko amateka bayasize inyuma amateka twayasize inyuma yacu tureba ahazaza twese hamwe nk'umuryango dukomeze rero dushyigikire izi ndangagaciro buri wese agire uruhare ku giti cye ndetse tubitoze n'abadukomokaho ntituzongere kuyoba haba na rimwe umunsi wo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri na gatanu ni umunsi witabiriwe n'abakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa afurika bagera muri barindwi n'abakuru ba za guverinoma hagaragaye kandi abahagarariye ingabo zabo mu bihugu bitandukanye n'abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda bahagarariye ibihugu byabo muri uyu munsi hari kandi n'ibihugu bikomeye byoherereje u rwanda ubutumwa bw'ishimwe kuri uyu munsi wo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri na gatanu ibyo ni nka leta zunze ubumwe za amerika uburusiya ubushinwa n'ibindi kwibohora isoko yo kwigira niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro ya makumyabiri na gatanu aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
urakoze cyane eric bagira ubusa uwo munsi mwiza rero wo kwibohora ku banyarwanda nk'uko twabivugaga hashize imyaka makumyabiri n'itanu u rwanda rubohowe rubohowe na- muri jenoside yakorewe abatutsi muri ibyo bihe rero abanyarwanda bagiye barokora abandi barimo singirankabo idirisa eh, warokoye imiryango isaga mirongo ine y'abatutsi bahigwaga mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi mugenzi wacu claude ganza munyamagana yaganiriye nawe maze adutegurira iyi nkuru muri aka karere no kurengera abo batutsi nakoreshaga amayere yose abaho uburyo batashoboraga ukumvumbura kuko aho byananiranaga nakoreshaga amafaranga bwana singira nka buturufu idirisa ari mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi y'amavuko ni umusaza waranzwe n'umutima utari ufitwe na benshi mu bavuka mu zahoze ari komini mutura na karago muri perefegitura ya gisenyi aho kwica abatutsi byatangiye muri za mirongo icyenda na rimwe hageragezwa jenoside ubu atuye mu karere ka nyabihu mu gihe abandi benshi bari barajwe ishinga no guhiga bukwara abatutsi barushanwa kwica benshi we yitangiye guhisha no kurokora abashoboka atitaye ku ngaruka zamubaho nakubwiye ko eh, nako nabashije kurokora imiryango mirongo ine n'ine ariko gusa iyo ufite umutima mwiza n'imana iguteramo inkunga Eh, jewe rwose icyo gihe sinari nzi ko mbese nkurikije interamwe zari zihari n'ubwicanyi sinari nzi mbese ko uri kurengera umututsi ko azabyibukwa nari nzi ko gusa ari ukurengera nje ndi kubikisha ku mana ko ariyo izabimpembera ikanyambika amakamba singira nk'abo idirisa anezezwa cyane no kubona benshi mu bagize iyi miryango yashoboye guhisha bakiriho abo mirongo ine na bane uretse gusa batatu bamajije gupfamo nabo ari ukubera ugukura ubaze n'abana babo bashobora no kugera nko muri magana atatu magana atatu na mirongo itanu gutyo uyu mutima w'ubwitange n'ishyaka ryo gukiza abicwaga bwana singira nk'abo wari utuye mu duce tuvukamo ibikomerezwa mu butegetsi bwariho ubwo jenoside yakorwaga azikura hehe arasubiza ari nako agaruka mu magambo magufi ku mayeri yakoresheje hano hari komine mutura na karago anariho abategetsi bavukaga nje gusa ni umutima muntu nagize imana interamo inkunga sinari nzi rwose ko umututsi uri kwicwa ko ashobora kuzibukwa na rimwe oya nagize uwo mutima nyagasani anteramo inkunga no gusoma korani numva ko kurengera ikiremwa muntu rwose ko ari inshingano z'umuntu naho nje sinari nzi rwose ko bizagera igihe bazibuka muri aka karere no kurengera abo batutsi nakoreshaga amayere yose abaho uburyo batashoboraga ukumvumbura kuko aho byananiranaga nakoreshaga amafaranga inama gusa nagira abanyarwanda bagire umutima mwiza icya mbere gusenga imana iyo usenga imana ukayisenga bitari bya nyirarureshwa icyo usabye imana cyose irakiguha aragaruka cyane ku gusenga imana kuko ni umwemeramana umaze imyaka isaga mirongo itanu asengera mu idini ya isilamu abarokokeye mu bwihisho bari bashyizwemo na singira nkabo n'abandi bagize umutima nk'uwe bo bamufata bate anastase juru ahagarariye umuryango wibuka mu karere ka nyabihu bariya tubabara nk- mu ntwari tubabara nk'abano bahagaritse jenoside uko mu gihe bariya bari bafite intwaro ziriya ngabo zari za fpr inkotanyi bahagarika jenoside aba nta mbunda bafite nabo bakagira ubwitange bwo kurokora abandi kandi bashobora no kuhasiga ubuzima ni ubutwari bukomeye kandi ikindi dushima ni uko n'abo barokoye bagihari mu bategetsi bakomeye bavuka muri ibi bice banarezwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi harimo koloneli teoneste bagosora na proteze igira nyirazo bavuka mu cyahoze ari giciye major aloise ntabakuze n'abandi barimo abasivile n'abasirikare bamwe muri bo nka koloneli bagosora teoneste wahanaguweho ibyaha byo gutanga amabwiriza yo kwica abatutsi urukiko rumuhamya icyaha cy'uko nk'umuntu wari ukuriye minisiteri y'ingabo mu gihe jenoside yabaga atashoboye gukumira ubwicanyi cyangwa ngo ahane ababukoze yahawe igihano cy'igifungo cy'imyaka mirongo itatu n'itanu arimo kurangiriza muri mali hari abandi nabo b'abasivile bagizwe abere barimo ababonye ibihugu bibakira n'abandi batarabibona by'umwihariko kuri uyu bagosora abarokotse bo muri aka gace ntibishimiye na gato kuba yaragabanyirijwe igihano bagosora yavukaga hano mu murenge wa jenda muri aka karere ka nyabihu iyo tubona igihano yahawe ukuntu ari gito n'uburyo yavuze ko agiye- ari we ugiye gutegura iyi jenoside twe tubona ziriya nkiko za arusha yego hari icyo zakoze ariko biriya bihano ndetse no kurekura bamwe kandi twari dufitiye ibimenyetso Eh, rwagombaga no kutwegera rukatubwira n'impamvu batanga ibyo bihano bikeya cyangwa se barekura abaduhemukiye bagategura jenoside bakayishyira mu bikorwa kandi bakagira abere abantu turabafite rwose bagiye baje gutanga ubuhamya ahubwo iyo tureba abantu bavuga ngo bagizwe abere tutarabuze ibimenyetso niryo ryapfobya ririmo ba- ba bacamanza claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika claude ganza urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu rwanda nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu igihugu kivuye mu icuraburindi ejo kuwa gatatu perezida paul kagame yatashye umudugudu w'iki- w'icyitegererezo wa karama uherereye mu murenge wa kigali mu karere ka nyarugenge uyu mudugudu ugiye gutuzwamo imiryango magana abiri na mirongo ine yari ituye mu manegeka abawutujwemo bavanywe mu turere dutatu tugize umujyi wa kigali ni inkuru irambuye mugiye kugezwaho na mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda asumuta kabuye uyu mudugudu ugizwe n'inyubako z'amagorofa esheshatu mu cyiciro cya mbere hubatswe ebyiri zifite ubushobozi bwo gutuza neza imiryango magana abiri mirongo ine inyubako ya mbere irimo inzu zabugenewe zo guturamo ijana na makumyabiri buri nzu ifite icyumba cyo kuraramo uruganiriro igikoni ubwogero n'ubwiherero inyubako ya kabiri nayo igizwe n'inzu ijana na makumyabiri aho buri imwe irimo ibyumba bibiri byo kuraramo uruganiriro igikoni ubwogero n'ubwiherero uyu mudugudu urimo amazi n'umuriro imihanda itunganije uburyo bwo gufata amazi ubwo gutunganya imyanda n'ubusitani buteyemo imboga n'imbuto usibye amazu yo guturamo uyu mudugudu wubatswemo n'ishuri ry'ibyumba makumyabiri na bine rifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri magana inani mirongo ine harimo kandi n'irerero rizajya ryakira abana bato bagera ku ijana na mirongo inani abahawe aya mazu ni abatoranijwe mu turere dutatu tugize umujyi wa kigali nyarugenge kicukiro na gasabo bari batuye mu manegeka madamu mukangira mariya ni umwe mu bahawe imwe mu mazu yo muri ayo magorofa yari asanzwe atuye mu karere ka nyarugenge nari ntuye hagati ya ruhurura imwe yanyuraga inyuma yanjye indi ituruka haruguru igakata haruguru y'inzu iyo imvura yagwaga yaba ari nyinshi yaba ari nkeya ngewe yose yanyagiraga imvura yagwaga ngasohoka ngafata akadobo nkajya kumena amazi mena hirya iyo imvura yagwaga ndahari imvura yansangaga mu nzu nabaga mfite ubwoba yuko imvura iransanga mu nzu n'imfubyi nasigaranye tugapfa tugashira ariko nyakubahwa perezida wa repubulika ndagushimira kuko wantekerejeho wampaye inzu y'icyitegererezo ndakwizeza ko ibi bikorwa remezo muduhaye imihanda amashuri tugiye kubisigasira kandi ndakwizeza njye nabaga mu cyiciro cya kabiri ubu ngiye guhita njya mu cyiciro cya gatatu kugira ngo ubufasha mwampaga buhabwe n'abandi uyu mudugudu w'icyitegererezo wa karama ufite n'ahazakorerwa ubworozi bw'inkoko hafite ubushobozi bwo kororerwamo izisaga ibihumbi icyenda umujyi wa kigali ubarura ingo zisaga ibihumbi cumi na bitatu z'abatuye mu manegeka umuyobozi wabo madamu rwakazina chantal avuga ko bazakomeza gushakira amacumbi agezweho abatuye ahantu habi twiyemeje gukomeza kubakangurira gusigasira ibi byiza byinshi bagejejweho twiyemeje kandi gukomeza iki gikorwa tukagigeza kuri benshi dufatanije n'abaturage abashoramari ndetse n'abafatanyabikorwa hagamijwe gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera no gutuza neza ingero zose z'abatuye umujyi wa kigali umudugudu wa karamutashywe habura amasaha make ngo abanyarwanda bizihize isabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu u rwanda rumaze rwibohoye umukuru w'igihugu yabwiye abaturage ko umunsi w'itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi ukomatanyijemo iminsi ibiri uw'ubwigenge n'uwo kwibohora perezida kagame yabwiye abo baturage ko kwibohora kwiza ari ukugendanye n'ibikorwa nk'ibyatashywe kuri uyu wa gatatu aha yaboneyeho gusaba abaturage bahawe amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo kuzarushaho kubifata neza ibikorwa nk'ibi ubu ni ukuvuga ngo nicyo twifuriza abanyarwanda bose bataragera kuri urwo rwego rwo kuba batuye ahantu heza cyangwa batuye neza uko tugenda tugeza abanyarwanda ho ibyo bikorwa umuvuduko wabyo ujyana nanone birumvikana n'amikoro tuba dufite nk'ababonye amacumbi meza birabanza bigahera ko abari muri ayo macumbi babanza bakayafata neza ubwayo amacumbi ntakabasenyekireho muba mufite mu bushobozi bwanyu kugira icyo mukora kugira ngo amacumbi atabasenyukira hejuru ntabwo ari ugufata neza amacumbi gusa namwe mukwiriye kwifata neza muri ayo macumbi harimo amazi ntimukibagirwe no kuyakaraba uyu mudugudu wuzuye utwaye akayabo ka miliyari umunani mu mafaranga y'u rwanda buri muturage yahawe inzu ifite agaciro gasaga amafaranga y'u rwanda miliyoni makumyabiri leta ivuga ko izakomeza gushakisha uburyo bwo kwimura abaturage batuye mu manegeka umwaka ushize igihugu kivuga ko cyahombye miliyari zisaga magana abiri z'amafaranga y'u rwanda kubera ibiza byonona ibikorwa remezo ndetse n'imyaka y'abaturage ibi biza kandi byanahitanye ubuzima bw'abantu magana mirongo itatu na bane biganjemo abari batuye mu manegeka bikomeretsa abandi magana mirongo itandatu na barindwi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com ikiganiro iwanyu mu ntara kirakomeje icyegeranyo gishya cyashyizwe ahagaragara i geneve mu busuwisi n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe umurimo kirerekana ko ubushyuhe bugenda burushaho kwiyongera kubera imihindagurikire y'ibihe buzatuma abantu benshi babura akazi n'ubukungu bugasubira inyuma mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika risa shirayini uri geneve mu busuwisi murayigezwaho n'umunyamakuru wacu mushya uri londire mu bwongereza venuste nshimirimana venuste ngo uhaye ikaze ku ijwi rya amerika urisanga urakoze kumpa ikaze eugenie nishimiye kandi gukorana na radiyo ijwi rya amerika n'abatwumva bose ndabasuhuza nibyo koko icyo cyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga ushinzwe umurimo kiragaragaza ko ukwiyongera kw'ibipimo by'ubushyuhe aho abantu bakorera bizatuma abagera kuri miliyoni mirongo inani batakaza akazi ikindi kandi bizatuma ubukungu buhomba amadolari y'abanyamerika agera hafi kuri miliyari ibihumbi bibiri n'igice mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abakoze iki cyegeranyo barahamya ko ibiteganywa bifatira ku bwiyongere bw'igipimo kimwe n'igice cya selisiyusi mu mpera z'iki kinyejana impuguke mu mihindukire y'ibihe zirateganya ko ubushyuhe bwaziyongera bukagera ku bice bitatu bya selisiyusi icyo cyegeranyo gikomeza kivuga ko abantu bakorera hanze mu buhinzi cyangwa mu bwubatsi aribo bazibasirwa cyane n'ubwiyongere bw'ubushyuhe ubuhinzi bwonyine buzatakaza mirongo itandatu ku ijana by'amasaha y'akazi na naho ubwubatsi buzatakaza cumi n'icyenda ku ijana umuyobozi wa beyite ushinzwe akarere ka afurika yo hagati francois murangira ufite ibiro bye yawunde muri kameruni avuga ko iyi raporo ari impuruza ku barebwa n'iki kibazo bose gutanga impuruza impuruza ni ukuvuga ngo irabwira abantu abafata ibyemezo cyane cyane za guverinoma irabwira abaturage muri rusange irabwira abakozi irabwira abakoresha bigenga ababikorera ku giti cyabo irabwira abantu ndetse muri rusange ko ikibazo gikomeye cy'ubushyuhe ko gifite ingaruka mbi zikomeye cyane ku mibereho y'abakozi cyane cyane abakozi bakora mu mirimo ya yindi twita informeri aho ngaho niho ikibazo kiri cyane cyane ko muri afurika aribo benshi ahenshi ni mirongo icyenda ku ijana by'abakozi abantu bakorera ahantu hadasukuye bakorera ku zuba bakorera ahantu hadafite umutekano uhagije ibyo rero bifite ingaruka cyane ku buzima bwabo bifite ingaruka cyane ku mibereho yabo bifite ingaruka ku uburyo bashobora kunguka kugira ngo babashe kwitunga no gutunga imiryango yabo none se ni izihe ngamba zafatwa kugira ngo muburizemo ingaruka z'ubwiyongere bw'ubushyuhe aho abantu bakorera byakorwa navuga ni nko gushyiraho ingamba cyangwa sisiteme gahunda zo kurengera abantu kubaha ubwishingizi buhagije kugira ngo niba baramutse barwaye babashe kuvurwa baramutse bagize ibindi bibazo bashobore kubona ikintu kibarengera ibyo rero ni ibintu turimo gukora dukorana na za guverinoma dukorana n'abahagarariye abakozi za sendika dukorana n'abikorera ku giti cyabo imiryango y'abakoresha n'abandi ba civil society kugira ngo nyine bashyireho izo ngamba zo kugira ngo byaratangiye ariko nyine urumva ko bifata akanya gatoya birasaba uburyo bwinshi birasaba ariko cyane cyane birasaba ubushake ubushake bukomeye ku bantu bose bafata ibyemezo kugira ngo bishoboke kugira ngo abantu babashe kurengerwa kuko inyuma inyuma y'imibare hari abantu francois murangira umuyobozi wa beyite ushinzwe akarere ka afurika yo hagati nibutse ko umukuru w'ishami rishinzwe ubushakashatsi muri beyite kandi wayoboye iyandikwa ry'iki cyegeranyo catherine sage avuga ko aziya y'amajyepfo n'afurika y'uburengerazuba ari two duce tw'isi tuzazahara cyane tukaba tuzatakaza gatanu ku ijana by'amasaha y'akazi
ukwiyongera k'ubushyuhe kwibasiye cyane cyane ibihugu n'uturere byari bisanzwe bifite abakozi bake bitungwa ahanini no kwihangira imirimo ibi ni ibihugu birimo ubukene bukabije kubera ibura ry'akazi kandi abakozi ntibagire ubwishingizi busesuye nko muri afurika abaturage bangana na mirongo irindwi na batanu ku ijana ntibagira ubwishingizi bwo kwivuza
icyo cyegeranyo kandi kivuga ko n'abakozi bo mu bihugu bikungahaye nabo bazagirwaho ingaruka n'ubwiyongere bw'ubushyuhe ariko ko bo bizabageraho ku buryo budakabije
icyogera umuntu wese ingome ntabaza ngira icyubahiro mu mihigo mu cyago cy'akarema mugabo utuma zijya mu itorero wa rwiteka igitaramo kirahumuje k'uyu munsi wa none mbega ibyishimo mu bantu nisebwa isobetse umunezero niwicare haguruka tubyine maze twese bene gakondo duhuze umugambi mbega byurifu de twishimane turamane nuze dutaramane imikungo yacu n'umuco wacu
muze dutaramane abanyarwanda rero aho muri hose mukomeze mutarame mwibuka ukwibohora ku nshuro ya makumyabiri na gatanu mwese rero twari kumwe ikiganiro ibonye mu ntara ni aha tugisoreje tukaba tubashimiye mwese ko mwaduteze amatwi ku buhanga bw'ibyuma ya enjeniyeri ari santos yafatanije na makabiri ya baro kuri mikoro yari eugenia mukankusi mbararikire rero ibindi biganiro byacu bitaha eh, mu masaha ari imbere muraza kumva ikiganiro muri isanga guhera saa kumi kugera saa kumi n'imwe amakuru yo mu karere ku isaha ya saa kumi n'ebyiri n'amakuru arambuye hamwe n'ibindi biganiro eh, saa moya n'igice mukomeze rero kugira umunsi mwiza
nahagaze mu musozi ndetse umwami umukobwa arambura watuye mu bumbu yarasa neza
VOA Afrique avec la meilleure musique et des infos.